makumyabiri n'itanu turashize naho wavutse bibiri gatanu afunze vizo veni veni kera muri za bibiri gatanu iyo wabaga ufite imyaka itanu warebaga umuntu wavutse muri za mirongo inani ukavuga ngo ni igisaza ukamubwira ko uzagira imyaka nk'iyo afite uri mu bayoboye igihugu uba hanze cyangwa uri umushoramari ukomeye imyaka umuntu wavutse muri za mirongo inani yari afite bibiri gatanu aka kanya niyo ufite uyoboye igihugu uba mu mahanga ushora imari uyishorwamo se mama yangu igisubizo ni woya game over ni gute twisanze aha hantu aha aho imyaka yacu iruka nka vandarateri ariko iterambere ryacu rikagenda nk'akanyamasyo eh, my lord i wonder eh?
kera iyo umwana yageraga imyaka cumi n'itanu yabaga azi guhinga mbese ntafite inka ihene ingurube cyangwa inkoko yoroye cyangwa ahinga keza aka kanya umwana asigaye agira imyaka cumi n'itanu umutungo uhenze umubariye aho afite ari akawunti ya tikitoko iyo tikitoko iraguhemba irakwigisha se ikwishyura ishuri igisubizo ni woya aho ziba nabyumvisha
uribuka kera muri bioloji wiga ibice bigize amaguru y'ikinyenzi ukiga amababa y'igitagangurirwa ukiga urutirigongo rw'igikeri aha ukiga ubucakwaha bw'uruyuki ukaniga amahembe y'ikivumvuri aha turashize none none aka kanya uri umukameramani uribuka muri fizike ubwo bakubwiraga ngo umugabo yataye ibuye mu kirere ngo rihura na avoka yamanukaga aha ngo shaka umuvuduko iryo buye ryagendanye n'uwavoka yamanukanye turashize kugira ngo bigwe hasi nkaho ibyo bidahagije ngo nashaka imbaraga wa mugabo yakoresheje atera iryo buye uribuka se bakubwira ngo shaka impamvu ubwato burimo abantu igihumbi butagwa mu nyanja ariko agahinja gapimye ibiro bibiri kakagwamo none bakakanyura umuzunguzayi mundebereye umuntu uko urimo satanisha uribuka muri shimi bakubwira ngo ushobora kuvangura umucanga n'umunyu ngo ufata umu- wa mucanga wamenetsemo umunyu ukawushyira mu mazi mbese ukayungurura amazi ukayacanira wayacanira ngo wa munyu ugasigara hasi ukawatandukanije umunyu n'umucanga mama mama mama eh eh eh eh none bakakanyura umuhanzi yeah yeah yeah yeah eh eh eh eh oya eh ibyo byose biri kwereka ko wajyaga kwiga utagiye kwiga ibyo uzakoresha iyo ugiye ku ishuri uba ugiye gushaka akazi ntabwo wiga ngo ubone akazi wiga imbonezamubano ikintu ishuri rikumarira cya mbere ni ukubana n'abantu abantu ni amafaranga urugero aka kanya waguha miliyoni eshatu ushobora kuzirya ukazimara ariko aka kanya wakugira inshuti y'abakire ba mbere ku isi icumi ukabura inshuti yabo byo byonyine ayo ni amafaranga icyo wize mu ishuri bwari ubumenyi bwo kwihangira umurimo niba warize ubwubatsi aha ndabizi neza mwarimu wakwigishaga yakubwiraga ko akazi kabi ushobora kuzabona ari ukuba enjeniyeri w'umurenge ugize ngo iki aka kanya ujya ku ndege wari umuyede icyo gihe akabona akazi imbere yawe nimba warize ikoranabuhanga mwarimu yakubwiraga ko akazi kabi ushobora kuzabona ari ukuba umu ayiti w'akarere ako ariko kazi kabi ushobora kuzabona aka kanya n'umwana wo mu myaka cumi n'itanu ntashobora kukwizera ngo akubwire umwesitariye tikitoke muri telefone ye niba warize amashanyarazi bakubwiraga ko akazi kabi ushobora kuzakora ari uguhagararira rege mu murenge wawe aka kanya ahantu ni nta n'umuriro uhari niba warikaga ubwarimu bakubwiye ko akazi kabi ushobora kuzabona ari ukuba diregiteri w'ikigo runaka aka kanya ikigo wizeho nicyo na bakuru bawe bizeho diregiteri wari uhari icyo gihe ni nawe ugihari ariko wize uvuga ko ushobora kuzayobora icyo kigo abayobozi bigishije mu- murumuna wawe abayobozi bigishije mukuru wawe nawe bakakwigisha nabo bakiyoboye icyo kigo aka kanya wakoreka umaze kudepoza telefone yawe yuzuye amadokima kandi uba udepoza bivuze ko ibyo wigaga ntabwo ari ugushaka akazi ahubwo wize kugira ngo uhange akazi iyo dusomye mu bitabo dusanga abakurambere bacu aribo bagiye bavumbura ibintu byinshi umugereki witwa benjamin franklin mu kinyejana cya cumi na karindwi yavumbuye amashanyarazi mbese hano iwacu mu rwanda muri icyo gihe bavumburaga za nyabindi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itanu aha nibwo iyitwa nyabindi eh?
yavumbiwe mu rwanda yaturutse mu majyepfo ya uganda hagana mu majyaruguru y'u rwanda ubwo ni mu bice bya za byumba na ruhengeri ubwo se uzagira umunwa kugeza rya reka tujye mu kinyejana cya cumi n'icyenda nibwo witwa robert kandi yavumbuye interinete umunyarwanda wavuzwe cyane icyo gihe ni uwitwa kaberuka Ibumbesi.
wajyanye n'inshuti ye gushura umukobwa bakundanaga witwa marita mama yangu amurya agapapu game over niho havuye umunsi mpuzamahanga wa gapapu mu kinyejana cya cumi n'icyenda nibwo uwitwa kaberuka yajyanye n'inshuti ye gusura umukobwa bakundanaga witwa marita agezeyo uwo marita akunda kaberuka amukunze birangira kaberuka amwegukanye we niwe munyarwanda wakoze amateka wavumbuye ikintu cya hatari mu gihe abandi bavumburaga interinete aka kanya turi gukoresha tekinolojiya kugira ngo iyi videwo ikugereho ndakoresha interinete kiyo wabonaga umubyeyi wawe w'umukene wamwitaga indangare ukavuga ngo abandi bakoze ari he Ibumbesi.
ngo abo bangana bafite ama etaje ngo bayoboye igihugu ngo abandi bafite inganda aka kanya imyaka yari afite uri kwisatira kabaye ufite umwana nkaho ibyo bidahagije wowe waranize ufite uruganda uri minisitiri uri umucungamari igisubizo ni wowe aka kanya waguhuza na papa wawe mukaganira kuri iyo ngingo wamusaba imbabazi ukamubwira yuko ibyo wibwiraga ko bishoboka icyo gihe aka kanya bidashoboka kubera ko wamwitaga indangare kuko utazi ubuzima yaciyemo ntuzi uko yakuze ntuzi iterambere ryari ririho ntuzi n'aho ngubu bigeze aka kanya ufashe umukobwa wabyariye iwabo ukamuganiza yakubwira ko uwamugira isugi atakongera kubyara ngo nta gahungu kakongera kumeza hejuru icyo gihe yabikoraga yari afite ubwenge nk'ubwo afite ubu ngubu ufashe umuntu warangije kwiga ukamusubiza mu ishuri yakubwira ko ibyo yize atari byo yakwiga nimba yarize ubwubatsi yakubwira ko yatajya kwiga ikoranabuhanga yirengagije yuko uwamusubiza muri iyo myaka iterambere ryari rihari niryo yasubirayo imihanda yari ihari niyo yasubirayo inyubako zari zihari nizo zasubirayo amashuri yari ahari niyo yasubirayo yabihindura gute abenshi twishuka ko twagize amahitamo mabi kandi nyamara ayo mahitamo niyo yari ahari Ibumbesi.
niko byagombaga kugenda ahubwo ubu ngubu ikintu icyo gihe wihindure amahitamo mabi wagize icyo gihe Ibumbesi.
kubera ko aka kanya amahitamo mabi wagira yagira ingaruka kuri ejo hazaza hawe aka kanya ufashe umukobwa wabyariye iwabo ukamuganiriza yakubwira ko wamusubiza ubusugi nta kawungu kakongera kumujya hejuru uwamusubiza ubusugi igihe yari arimo akakimusubizamo n'ubundi nta kabuza yakongera akabikora kubera ko ari kubivuga ubu ngubu kubera ko yamenye ubwenge ko yakuze akaba mukuru akajyana egisperiyanse y'ubuzima yirengagiza ko wamusubiza icyo gihe Ibumbesi.
iyo egisperiyanse ntayo nabona iri koranabuhanga abona ntaryo yaba afite Ibumbesi.
iri terambere ntaryo ryaba rihari n'ubundi yasubira muri ya myaka abahanga bavuga ko abantu benshi ubu babaye imyanda umwanda ni iki umwanda ni ikintu cyose kitari ku mwanya wacyo urugero Aha.
aka kanya urafunga butike yawe ukajya mu kabari kunywa inzoga Ibumbesi.
wataye akazi kawe kugira ngo utume akazi k'abandi kagenda neza ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari nyirakabari ari mu kazi ke umuseriveri ari mu kazi ke Ibumbesi.
hari umukire baguhamagaye yasoje akazi ke arangije ajya kuruhuka no gufata kamwe wowe wafunze akazi kawe uza gutakaza amafaranga mu kabari uri guhomba n'andi abakiriya bari kukubura Ibumbesi.
ugahomba amafaranga ukanatakaza andi ejo ukicuza ngo ntuzongera kubikora ariko ukabikora iyo uganiye n'umunywi w'inzoga w'umusinzi iyo yasinze uno munsi akubwira ko ejo atazongera gusinda abanywi b'inzoga baba basinze nibo bantu bahora bicuza buri munsi buri munsi bahora bafata icyemezo cyo kuzireka ariko ejo akongera akazinywa ngaho ziba nabyumvira
bivuga ko umunywi w'inzoga wasinze ngo aribwo aba atangiye kunywa inzoga mundebereye umuntu uko urimo satani sha ntabwo ari gushoboka gute twisanze ahantu aho umuntu amara gusinda akaba aribwo akenera kunywa akaba aribwo atanga n'amafaranga menshi agiye kunywa kandi yasinze bivuga ko hari umusemburo uba mu nzoga iyo umaze kukugeramo uguhatiriza gukora ibintu udashobora gukora uri muzima Ibumbesi.
urugero niba utakundaga abakobwa ukabatinyuka niba utagiraga amagambo menshi ukayagira niba nta kuri wagiraga ukakugira bivuga ko ngo ari amahirwe akomeye kubona umuntu mugendana cyangwa umuntu azi amabanga yawe yasinze kubera ko ngo ayavuga yose nta kintu yitangiye ngo nta n'inshuti ntiza buriya buriya ngo nta n'inshuti nziza n'umuntu uzi amabanga yawe yasinze Eh?
akubwira buri kimwe cyose nta kintu yitangira umuntu wanyweye inzoga agasinda ahita afata icyemezo cyo kuzireka ejo agasubirayo n'ejo bundi agasubirayo ubitekereza gute abana bagiye bitwa amazina bigendeye ku kazi ababyeyi babo bakora hari ababyeyi benshi bagenda batera amazina urugero nk'umukinnyi w'umupira koroneri anje uwase penaliti akizanye kufura uwingeneye vali turashize urubuga rw'amahina korode cobo ayivani Eh?
indaya agakingirizo anje umupuri bora umucuruzi w'amatelefone ukaziyo dubayi fosite make make ruwize sharijeri antoinette fantomu erike erigi boneri umukameramani uwineza kurozapu umuisa waidi saundi erike terafoto angelike nshimiyimana 50 ndayisenga action ugize ngo iki rwibutso 5d rwubatswe n'imana 7d kariza kati nshimiyimana kamera roringi umufundi kanyundo erike uwimana fondasiyo mugongo wa temba karaveri igirifa karisiti munyu faustin rukarakara erike ikamba daniyeli umukanishi twareze orante christian shema ferasudi uwimbabazi buro ugize ngo iki Bruno Visi Karaveri Sudire Eric umucuruzi w'akabari Tunuri Daniel Tuyizere Suruduwiri Amarura Debora Kanyanga Anje Urwagwa Antoinette Umumanura Jipo Eric Ndabashimira kumaneza amatwi